iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika iradiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri turabaramukije inshuti turi kumwe kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyo ngabo ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ku munsi wa kane itariki ya mirongo ibiri na zitanu zo ku kwezi kwa gatanu ni ukuvuga ejo wari umunsi wo guhimbaza imyaka mirongo itandatu irangiye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika oiwa ryahindutse mu nyuma yaho ubumwe bwa afurika union europeyenne murantunga union africaine icivugo cy'uyu mwaka cyari afurika yacu kazoza kacu ku munsi wagenewe afurika uwo munsi wahimbajwe mu gihe umugabane wa afurika ubandanya guhangana n'ibibazo bitari bike bijanye na politiki umutekano demokarasi n'iterambere imigambi abashinze ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika oiwa mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatatu bahuriye addis abeba muri etiyopiya yoba yarashitsweko kuba ku itariki y'icenda y'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'icenda bakuru b'ibihugu vya afurika bahurikiye mu ishyirahamwe oiwa ry'ico gihe basavye ko iryo shirahamwe ryohinduka ubumwe bwa afurika union africaine aho ryatangujwe ku mugaragaro mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri i Durban muri afurika y'epfo hari ico vyoba vyarahinduye ku vyerekeye imigambi n'intumbero yaryo nivyo tuvuga mu kiganiro muri isanga twatumiye zenon icayenze umuhinga mpanuzwa jambo ku bibazo vyerekeye politiki ubutunzi n'iterambere akaba ari n'umukurambere yakurikiranye cane amateka ya afurika ari mu gihugu ca canada mutumire mbanje kubaramutsa
amahoro neza fide amahoro
turakagira inshuti iciyumviro cyo gushiraho ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika caje gute
icyiyumviro cyo gushyira mu buryo mu ngiro ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika mu gifaransa organisation de l'unité africaine birumvikana rwose wari umugambi ukomeye ngenderwako w'ibihugu nka byose byo muri afurika mu gihe byari bikiri mu ntwaro ya gikoroni ibihugu bimwe bimwe byari imbere y'ibindi kuko ntabangana ntabangana ntabanganya ntabanganya imigambi hari abakerebutse kurusha abandi icyo gihe abari bakerebutse kurusha abandi muri afurika bari bafite uwo mugambi wo kubohora intambwe ya mbere igihugu cyabo bahejeje kubohora igihugu cyabo umwe wese mu gihugu cyiwe bagira bati duce twiyunga kugira ngo afurika yacu igaruke mu nzira y'ibihugu byiyubatse byigaburiye byiyubahirije byubaswe kubera ko byiyubahirije ubugabo burihabwa ego abo ni bande bavyiyumviriye bafashe ico ciyumviro abo mwariko muravuga bafashe iya mbere
abafashe iya mbere bariho ntibagirwa iheraba ni nkuruma perezida nkuruma kwame nkuruma wa gana niwe yakoranije muri mirongo itanu n'umunani A- ibihugu bya afurika byose byari byamaze kwikukira n'ibiriko birarongera kwikukira arabakoranya ati twacererewe nyabura nyabura twirwaneho kugira ngo ibihugu byacu bibanze byi- byibohore biheze kwibohora twiyunge twibohore hanyuma twiyunge hanyuma dufate iya mbere mu gutunganya ibya- iby'iwacu imuhira no muri afurika byombi rero murumva ko biri kumwe kwibohora hanyuma bagaca bajya hamwe ari ibihugu byibohoye byonyine niko nkuruma yabigenjeje niko zomo kenyatta yabigenjeje niko nyerere yabigenjeje niko kawunda yabigenjeje niko nigeria yabigenjeje niko rwagasore yabyiyumviriye kandi akabishikako ni- niko rumumba rumumba uyu rumumba w'ikongo nico yazize yari yavyiyumviriye yari yagiye akra muri mirongo itanu n'umunani mu gihe igihugu ciwe cariko kirarondera indahe yo kwikukira n'abandi na seri na seri ico gihe muri mirongo itandatu na seri yaravuga rikemere rigashika iyo rica muri icyo gihe adisi abeba bahavuye batora ngo habe ikiri- icyicaro cya afurika nzima cyari kirongowe na nyakugira amahoro umwami w'abami hayire serasiye yari imbere bari imbere yego nashaka ndababaze eh, mu gihe muri ku muravuga abo bashinze ishyirahamwe oyuwa yarisabira mirongo itandatu na gatatu murabaseguye Eh, muri icyo gihe ibihugu byinshi ntibyari bwikukire nk'uko mwabivuze n'ibyo byari bimaze kwikukira byari bifite abo bategetsi bafashe icyo cyiyumviro yamara inyungu muri icyo gihe zari zitandukanye eh, ibihugu byari byakoronije- byabakoronije byari bitandukanye nta bibazo byabaye mu mu kumvikana kuri icyo cyiyumviro byagenze gute muri make
Eh, byabaye eh, eh, imbere y'u- i- imbere y'uko u- uwo mwana mwiza twifuza twese ku- afurika nzima nzima ni ukuvuga yikwiye yikwije i- idasega i- ishi- i- itunga rya afurika riri mu minwa y'abanyafurika bose basangiye ijambo bose basangiye intwaro demokarasi yabasaze cyari icyiyumviro cyiza rwose ngenderwako ibi byose tuze hamwe twiyunge inyuma y'ukwikukira ibi i abantu benshi abantu benshi bari banyotewe n'ibyo n'ibyo abo o bafashe iya mbere nibyo bifuza baragerageza ariko murabe murabe abo bari bafite ibyo byiyumviye byo kubanza kwikukira iwabo bakigaranzura uwabaganza bagaca bashinga demokarasi y'ukuri atari uruhendo atari uruhendwa abana atari bya bindi abwira umwana ngo nyogokuru n'umugore atari birya abo o baciye babavutagura abatishwa barabogozwa nkuruma modibo keita eh, eh, abo bose benshi barabogojwe naho karya karere turimo koko karya ka kongo yari mbirigi hanyuma ikaba kongo yegamiye demokarasi uburundi n'u rwanda yemwe byarasanzaye byarasanzaye ikongo yikukiye itariki mirongo itatu ukwezi kwa gatandatu mirongo mirongo itandatu iminsi ine iheze gusa kongo yayindi i- i- ivutse ifise iminsi ine itariki zine ukwezi kw'indwi ikirasambuka yose yose yose Yego, yego.
yose Yego, reka eh, reka tuze ku ku mirongo ya telefone eh, dufise idirisa bakungura twumva
abumva neza mwiriwe mwiriwe uhamagaye urihe
murere yani kigali mu rwanda yego ufise icyumviro cyangwa ikibazo ubaza umutumire
niziyumviro mubishikirize kuvuga ngo nda- ndashima umutumirwa watumiye noneho ngewe icyo ikibazo nibazaga cyane ubwo abakoroni nta kintu batumariye ibi- hari hari ibihugu bimwe na bimwe byo muri afurika abakoroni bagiri bagiri bagi- baba bagiriye umumaro ariko hakaza n'ibindi bihugu bimwe na bimwe abo bakoroni nta kintu batumariye ugasanga nyine hari n'ibindi tuvuge n'ibihugu byakomejwe n'abongereza ifite iterambere riri hejuru cyane kurusha ibindi bihugu Ari- bya bihugu ububirigi ubudage bakoronije bi- ba- ba- batangiye kwiyubaka ubu ngubu ariko ukabona iterambere ryabo riracyari hasi cyane ariko ibihugu byakoronijwe n'abongereza iterambere bararifite rihagije noneho ni- nkaba nisabira aba- aba- abanyafurika gushyira hamwe bakiteza imbere noneho ba- n'ubumwe- bakagira n'ubumwe bwinshi cyane kugira babashe kwiteza imbere ba- ba- bakemure ibibazo bimwe na bimwe bafite kubera ngo muri iki gihe tugezemo nta muntu uza- uza- uza- uzaguteza imbere atari wowe ubwawe witeje imbere ni ukuvuga twe aba- abanyafurika nyine biradusaba kwiteza imbere dushyize hamwe tugashinga amashuri menshi kugira ngo dutange uburezi bufatika murakoze ni ukuvuga ngo na- eh, muheraheze
hano eh, heraheza heraheza icyumviro
yego ni ukuvuga ngo icyo nisaba ni abanyafurika kugira ngo tugire ubumwe kugira twese twiteze imbere mu mahoro kandi na bya bihugu bya- biri mu ntambara kugira ngo intambara ziveho burundu kugira ngo twiteze imbere Ina- kubera iyo intambara ibaye bituma nyine igihugu kidatera imbere ariko mwa- mwishyize hamwe intambara inam- mu- muga- intambara ntizibe ibyo ibihugu ibihugu byiteza imbere murakoze
murakoze ndabashimiye dufite kandi rukundo titi uratwumva
ndabumva cyane uri he titi
ngo ni mu gitoki cya rugombo mu rwanda mu burundi
mu burundi mufise ikibazo mubaza canke icyumviro mushikiriza mubishikirize
Okay, ikibazo dufite halo ndabumva ndabumva kibaze Ah, turamutaye ku murongo wa telefone titi Ah, mutumire zeno iki cyumviro cya idirisa bakungu yavuze ko ah, ibihugu byahoze bikoronijwe n'abongereza bisa n'ibifise intambwe mu byerekeye ah, umutekano n'iterambere muri afurika umuntu agereranije n'ibyakoronijwe n'ubufaransa n'ububirigi icyo cyumviro nicyo
nicyo rwose uyu muntu avuga ukuri nko kurima ibihugu byari mu minwe y'ubwongereza bifise intango bitangurira ko ntibyasambutse imbere n'inyuma yo kuronka intahe yabyo abongereza babyifashemo ukundi bararetse bene gihugu baritorera intumbero yabo hose raba hajya hafi yacu hajya hajya haruguru yacu gato ubuganda bw'ubu barya bami bose ntawabakomakomye tugira twikukire ariko iwacu mutara pe M- mwambutsa yarahatswe kwa gasore yagiye ikongo rumumba na ya- yatsinze yatsinze nguyo baramugaritse urumva umuntu yica i- i- i- i- igihugu akivuna umugongo utarakomera kandi niko byagenze urabona imyaka mirongo itandatu iraheze ibyo bihugu n'uno munsi inkurikizi y'ibyabaye muri mirongo itandatu itandatu na rimwe na kabiri aho ibyo bihugu bitatu byikukira n'ubu byarazingamye byarazingamitswe n'iki ubu bw'iserati si nk'ibindi bihugu rero ibyo bitatu si nk'ibindi bihugu. ahandi hose yego byara ariko ngaho habaye amahanga ataraboneka niho nyabwoko aho u- niho nyabwoko kandi nabyo bitaraboneka ku isi mu bi- mu kinyejana cya mirongo ibiri ha- habaye amahoro nyabwoko ane namibiya eh, armeniya abayahudi Uru- i- ihonyabwoko rya kane ryabaye mu kinyejana giheze ni ihonyabwoko ihonyambuto y'abatutsi ivyo bihugu barabihomya kandi aho bidahuriye n'ibindi byose byabaye ku isi nzima ni uko iryo honyabwoko ryakozwe n'umubanyi abikorera umubanyi umuhutu w'inkorabara sikuza abahutu bose umuhutu w'inkorabara yica umututsi babana basangiye basangiye gupfa no gukira basangiye ivomo basangiye byo akamwica akamwicara n'umwana n'umugore agaturira n'inka agakurikiza ibiko niko byabaye mu rwanda kuva mirongo itanu n'icyenda gushika uno munsi ibiriko biraba mu burundi ni ivyo nyene ikongo ni ivyo nyene abariko barahona bafitiwe umugambi nk'uwo n'abatutsi kandi bahonwa nabo babana bikongera ko rero ubundi bugeze muheraheze n'abahutu n'abahutu batavuga rumwe n'ubutegetsi nabo barahona yego niko bahora ku ruhande ku gahanga k'umuntu ntibahonye umugore ntibahonye umwana ntibahonye inka ntibayiturire ariko inka y'umutuzi inka inka urugo rwiwe umugore wiwe umwana wiwe barabihonye Tu- ariko bose Ego.
bakajyanye ego reka tugaruke ku mirongo ya telefone dufise frank dukuze eh, musa uratwumva
ndabumva ndi muri kivu y'amajyaruguru muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ego ufise ikibazo ubaza icyiyumviro
hanje ni igitekerezo mfite ku byerekeranye na yino ah, buno bumwe bwa afurika bwitwa ko hari ubumwe bwa afurika ariko mu by'ukuri njye nkabona bisa nk'aho ari imikino gake na gake Ah, ngarutse nka hano ho turi muri byarasi urabona hari umutwe w'ubumwe bwa afurika bwohereje kubungabunga amahoro no kudufasha leta ya kongo kurwanya zino nyeshyamba zishyigikiwe n'umutwe wi- wo- wo- wo mu rwanda ahubwo ukabona ntacyo guri gukora njyewe nkabona bino bisa nk'aho ari disitaragisiyo tuba ari ukwitwa gutya ariko ojisite bida- bidakorwaga nk'uko biri tu nta bindi njyewe mfite byinshi byo kuvugana n'ibyo bwana munyamakuru murakoze ndabashimiye ku cyiyumviro cyanyu
sa murakoze namwe kandi ibihe byiza murakoze no kuduha umwanya ngo tuvuge ibyo turi kumva nta kibazo iradukunda emmanuel ari ku murongo wa telefone uratwumva
yego ndabumva uri he
mberere kigali mu rwanda kicukiro ufise ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyiyumviro ushikiriza
Eh, icyiyumviro cyanjye iki- ino gahunda y'ubumwe bwa afurika njyewe mba mbona itaragerwaho nk'uko byagakwiye nk'imyaka mirongo itandatu ishize kuko nk'ubibona nk'umuperezida afata ubutegetsi yagerageza kumaraho igihe runaka mu gihe ama- amatora yegereje aho kugira ngo arekure ahe abandi nabo bajyeho yarangiza narekure ubutegetsi tuba tubona nabwo afurika itarabona bwa bwigenge bwuzuye neza kuko nta kuntu wafata nk'uriya muperezida wa kameruni umaze imyaka mirongo ine ayobora ntabwo ari guhereza abandi ngo urubyiruko rukiri ru- ba- batoya ngo bayobore nabo twareba mu bugande nawe ntabwo ari kurekura kaguta museveni Are- niyo yanarekura ariko igihugu kiba cyaramunzwe na ruswa ukareba ya- ngo bamugurire imyambaro buri mwaka tukibaza se amafaranga abahembwa we yo aba yaragiye hehe nicyo shingiro cyane murakoze
okay.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga ah, ku byerekeye umunsi wahariwe afurika wahimbajwe ejo ku munsi wa kane ku itariki mirongo irindwi na zitanu z'uku kwezi kwa gatanu Ah, mutumire nashaka ndababaze ku icyumviro cya kwame nkrumah mwabuze ko ari umwe mu bashinze ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika icyumviro ciwe ico gihe yaguma asemerera avuga ko hatabaye leta zunze ubumwe za afurika atari na kimwe kizoshoboka ku bijanye n'umutekano n'iterambere ico ciyumviro uno munsi mu- kiracari ico canke vyarahindutse
Eh, icyo cyiyumviro cya kwame nkuruma mu by'ukuri nicyo yazize kuko icyo cyiyumviro ni- ni- ni- ni- ni- nicyo cya mbere muri afurika n'ubwa mbere umunyafurika ava hasi ati jewe nzotangura iwanjye nshinge igihugu cyigenga muri byose ni jewe ni jewe n'abanyagihugu igihugu ni cyacu ni twebwe ati dutegerezwa kubanza tukiyunga imbere mu gihugu hanyuma tukagira ishyirahamwe ibyo ati ibyo bitabaye ntakazoshoboka uno munsi uno munsi ego ego ishyirahamwe rya afurika ririho ryagiye mu kirenge cy'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ariko ariko turafite ikibazo gikomeye ubu ubu kandi cyarakuze ubu kingana amahanga ni ikibazo cy'abategetsi cy'ubutegetsi abategetsi benshi bo muri afurika nibo batuma afurika izingama barayizingamika rwose wewe ubonye aha ibihugu bitunze nka afurika mu bihugu byo muri afurika muri afurika hari byose byose ibiti amazi amashyamba abantu hose hari inzahabu amabuye y'agaciro hose ariko afurika gasega afurika ugasanga irimbura igitoro ariko ikagishora uko yakiriye itakiyunguruye ngo iritiro y'igitoro ifate agaciro gahanitse ibyo bihugu mu by'ukuri biriko biratera imbere biriko birateza imbere ibindi bihugu kuko abo bimba ibitoro angola
nigeria nigeria na algeria Guinea Equatorial biyisora uko bayimbye ikagenda bakayiyungurura mu bihugu by'i buraya bakayishorera muri nigeria muri angola imodoka zabo zabikeneye indege byose bakeneye ibitoro ariko iritiro ry'igitoro kidahinguye n'iritiro y'igitoro gihinguye ibiciro birutana ngira ngo ku- nk'uko eh, ki- ijana riruta kimwe iryo ni kosa abanyafurika abarongoye afurika ntibabibona ntibarabibona ntibarabona umutego turimo mu- mu rwego rw'ubutunzi ibyo ni iby'ukuri ikibazo dufite ni icyo abaturongoye batagomba kuva ku butegetsi kandi benshi batacura amata murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise innocent uwimana innocent uri he
ibijumbura ikibazo cy'iyumviro
rumva nariko ndumviriza uyoye ariko arabisigura arabisiguye neza icyahereje ko avuze yuko hariho umutego tutarabona uwo mutego rero mu bisanzwe niwo twari dukwiye kubona hanyuma ikindi abo bitwa ngo baradufasha uwo mutego nibo bawudutega hanyuma rero bagaca bazi no iwacu muri afurika bakaza nk'abagira neza ariko si byo ibyo rero nizera yuko urwaruka ah, rw'ubu ruzobibona ku buryo mu minsi iza bizohinduka naho abadutega iyo mitego bobo n'ubu baticaye baguma bagerageza ku buryo tuzoguma muri ibyo rero muri make kuri ujya munsi mukuru ujye mvuga yuko atabumwe bwa afurika buhari kuko iyo yaba bwari buhari ibyo ntibiba bibaho nk'akarorero nka biriya biherutse kuba mu buganda inama y'ubumwe bwa burayi yarateranye baravuga ngo ngo uganda ngo ntiyimbe igitoro cyabo kubera iki inama y'ubumwe bwa burayi ishobora guterana ngo uganda ntiyimbe igitoro mu buganda ni burayi namye mbona bavuga ngo ngo kongo ngo aho yabonye igitoro ngaha muri iri shyamba aha hafi ngaha aye muri ntu- muri ntuzere ngo igabanye ngo aho yokimba ngo ni hanini ngo ishyamba ryohona urumva wowe ni ukuvuga barazwi ishinga na afurika ibyo byose bikava ku ki wowe iyo hari ikintu ukoze gifitiye inyungu igihugu mugabo bakabona bobo ntibakiroseko baca bagerageza kukirwanya kandi bagashyiramo n'ingufu gushyika n'aho usanga hari ibihugu bimwe bimwe bakubitamwo amakudeta ugasanga barica abaperezida ugasanga bashyiraho abantu ngo ngo barwanya leta ugasanga abo bantu ugasanga ni abantu nyine bo guhungabanya umutekano mu gihugu ugasanga amaradiyo mpuzamakungu yose yirirwa avuga ibibi bya afurika amafoto ibintu bibi ukabona ibintu bya unicef ukabona ibintu bya pamu ukabona ibintu bya ande ukumva ibintu byose bavuga muri afurika ni ibintu bibi gusa ibyo byose bakabigira ku mugambi uteguye neza kugira ngo bo bo bironkere akazi biriya bintu byose bazana n'ibintu uri kuraraba usanga umenga ni ibintu byo kugira ngo bironkere akazi bonyine bashishikare bacyafuza intuze nk'umuntu ari nk'iburayi ataraza nko muri afurika yiyumvira ko ari nk'ahantu hameze nko mu ishyamba ariko ubundi twe muri afurika atari uko tumera nyine nk'uko dufite abantu batugwanya ubundi turabaho kandi tukabaho neza iyo igihugu kimaze iminsi kiri mu mahoro usanga abantu bajya ugasanga bimbura murakoze ariko ukayoberwa igituma unicef ishobora kumara imyaka nk'iyi yose iryo terambere igeza ku banyeshuri ukabona ntiryabayeho ukabona za pamu ukabona za nde wowe bagashyiraho n'ibyo bya seteye ibihengama ugashyiraho ibyo byabona atacyo bimaze twe twabaye mu bihugu byabayemo intambara ikintu wumva we nimaze ni gike nta kihari ishyirahamwe iryo muvuga ngo ngo nyafurikeni icyo ntikibaho ibihugu bijama mu ntambara nyafurikeni urumva hari ikivuga urumva hari aho itabara ibyo bintu rero abanyafurika bari bakwiye kubiheba bakabivamwo byose guhera kuri oni za unicef za pamu za nde ibyo byose bakabivamwo bakubaka ibintu byabo bahagira ubumwe bwa afurika ubumwe bwa afurika bubayeho twaba bamwe twakora ikintu nyine abo batwinjirira ntibasubira kutwinjirira hariho ubumwe bwa amerika nicyo gituma bakomeye hariho ubumwe bwa burayi nicyo gituma bakomeye murakoze twebwe baraza bakaducamo ibice bakatwiba bakadusambura bakaduteranya twebwe nyine tukicana murakoze ibyo bintu rero murakoze namwe murakoze ndabashimiye cyane ku cyiyumviro cyane murakoze yego tubise na ishimwe salomo uratwumva
yego ndabumva uri he ishimwe
ndi butare mu karere ka huye mu gihugu cy'u rwanda mufise ikibazo mubaza
ikibazo ni icyiyumviro ndafite nagira ngo mbaze mbere na mbere ndabanza mbaze ikibazo umutumire wacu ese iyo afurika yunze ubumwe irahari uyu munsi wa none tubona niba sudani yinjira mu ntambara ikamara ukwezi kurenga mu ntambara afurika yunze ubumwe irayicecetse ese afurika yunze ubumwe ko twumva ngo ifite ingabo zihoraho izo ngabo zihoraho ziri kujyayo ko turi kumva ahubwo amerika ariyo yahagurutse abanyaburayi aribo bahagurutse ahubwo n'ubundi byamata ibihugu bigishaka ubukoroni muri afurika n'ubwo ubukoroni ubona bwahinduye isura ariko abaperezida bacu ntibabibona ikindi ntabwo nakumva afurika yunze ubumwe niba muri mari haba kudeta uriya koroneri asimigo yita agahirika ibeka kuko ibeka arashaje ntabwo ibeka ahakorera abanyamari arimo arakorera abafaransa koroneri wamura urubyiruko yagira gutya akamukuraho kuba hasigaye agaruka mu ishyirano by'ubukungu afurika yunze ubumwe iri hehe batubwira ko tutayibona ese bo babasha kugera muri izo nama ni ibiki bavuga muri izo nama bigaragaza ubwo bukoroni bwahinduye isura ku mugabane wacu niba muri burkina faso tubona uriya mukapitene akora kudeta agakuraho bariya bakorera abafaransa bakirukana abafaransa ni biriya nibyo dushaka muri afurika tukabona afurika bashaka kuyicamo ibice muri etiyopiya kubera iriya ntara ya tigire ikorana n'abazungu kubera ko etiyopiya itagendera mu kwaha k'ubukoroni bushyashya bakaba ari byo bashaka kuyomora ngo babone uko basenya buriya bwami bwa etiyopiya kuko kiriya ni igihugu gikomeye ikindi noneho cy'ikiyumviro mfite kwame kuruma yarakoze kuzana igitekerezo cya afurika yunze ubumwe ariko twagira ngo dusabe abaperezida bashaje bave ku butegetsi kuko biragaragara ko ubukoroni bushyashya bo rwose barabukomeje banabuhaye intebe ntibashaka no kubwihohotera baho ubutegetsi urubyiruko nk'uko tubibona muri mari tukabibona burukina faso tukabibona hari aho hose bashaka kwigaranzura ubutegetsi muri etiyopiya kuko etiyopiya iza kuyoborwa n'umuntu w'umusaza bamenya ko tigire uyu munsi nanone bifite ubwigenge abasaza rero nibarekure bave ku butegetsi baho urubyiruko kuko abasaza bariho barashaka kugira afurika iracyategetswe nk'ubwami kandi ni repubulika niba ari repubulika rero ntabwo ari ubwami manda bemerewe zirangire baveho ntabwo bemerewe ibintu byo guhindura itegeko nshinga twebwe urubyiruko biratunanije rwose kuri uyu mugabane kuko ubuzima tubayemo bw'urubyiruko rw'uyu munsi wa none turimo tujyamo buraterwa n'aba bigundireza ku butegetsi kuko urubyiruko nirwo rubona ibikorwa bano basaza ntabwo babibona ikiyumviro na ese murakoze ariko n'icyo kibazo umutumire wanjye agisubize niba uyu munsi wa none tubona kisekedi muri congo kisekedi igihe mvuga ko ari ambasaderi w'abanyaburayi muri afurika kuko impamvu yijundika emuventuruwa ni uko emuventuruwa yo irashaka kudomina igihugu cyose ikagikapitularinga ikagifata ikagishyira mu maboko kubera ko kuva umva yapfa kongo rwose niyo abazungu ntabwo dutinya kubivuga ese afurika turindwe n'iki ko nta bisasu tugira kirimbuzi ari amasezerano hagize igihugu kiyavamo ko igisasu kirimbuzi aricyo iyo igihugu gifite intwaro kirimbuzi kidaterwa ibyo ni ibintu tuzi ntabwo afurika rero izabasha kugeraho tutarabona igihugu byibura gifite intwaro yahangana n'iy'umunyamerika gifite intwaro yatuma uwo murusiya atinya gifite intwaro uwo mwongereza yatinya afurika rwose turacyari mu bukoloni ahubwo ngewe mbona ubukoloni bwa mbere ari bwo bwiza kuko twabaga tuzi ko dukolonijwe ahubwo ubwo turimo nibwo buzi murakoze murakoze cyane ishimwe salomo ikibazo ishimwe salomo abajije mutumire mwamwishyura egome avuze ati ntibareke urwaruka ruje ku butegetsi nanjye nibyo nifuza jewe nanjye mvuga nti nibareke abandi bafashe ariko ikibazo zabo kiri bagenzi banjye ehera haba urwaruka rw'ubu urwaruka rw'ubu nta ndero yo gukunda igihugu ikwiye baronse mu mashuri ntibabigisha ntibabereka ibiriko biragenda neza cyangwa nabi muri afurika mu bihugu byabo iwabo ibyo ntibabibi mu by'ukuri muri afurika ikitwishe ni cyica urwo rwaruka uyu muntu uyu mushinga ntavuga ati ntihaze urwaruka rushasha urwaruka rushasha ruri mu nzira y'agaheza urabe inshuti byaba ibiriko biraba ubu muri ibihugu by'iwacu harya duherereye urwaruka nirwo ruri imbere mu kumara urundi rwaruka kandi ntibazi icyo bakora ntibize ntibigishijwe ntibabyigisha mu mashuri reka tureke n'amashuri y'ibanze no muri kaminuza akahise ka afurika akahise k'ibihugu byacu ibyerekeye iterambere ry'ibihugu byacu ntibabyigisha akahise ntibakigisha imico n'imigenzo yo mu burundi no mu rwanda ni kongo ntibayigisha na ekonomi gutera imbere ni uko nyine ntawigisha mu by'ukuri abigisha ekonomi iwacu bayigisha bakurikije uko bayigisha mu buraya n'ahatari hamwe ni hamwe umwarimu wo muri kaminuza yigisha iterambere yewe nabonye nigishije ntaho duhuriye n'ibyo nigisha byo nigisha muri kaminuza ntaho bihuriye byo nagira nti igihugu cy'i Burundi afurika mw'abantu muri imbere yanjye mw'abantu muri imbere yanjye abari abana ariko ndigisha icyo gihe bantu ntibajya ba adiriyani soromani ntibajya nkababwira nti afurika izobohoka izokwibohora mu bihe twigishije neza nk'uko byabaye muri kahise k'uburundi nk'uko biri mu byerekeye iterambere afurika ntiyigenga afurika iragengwa afurika ntiyitegeka afurika irategekwa afurika ntiyigaburira afurika iragaburirwa iyumvisha wowe ufite itongo ryawe rimera umugabo akaza ati harya shana ati ntabwo wanduze we ku irobe ryawe umugore wawe yarakuzaniye akaritereka imbere habure wamuhimbiriwe genda wicara ndakubegera binashaka intera ibegerwa ku bwayo igakura ubwayo murantunga niko bamuca nanjye niko ndamuciye murakoze mu gihe twigize ubusa mu gihe twigize agakorofa baradukukisha nibyo bariko biraba mu rwaruka hoho mu buyobe nibo bariko baramarana genzura abe hohose mu burundi urwaruka rwo ku mutumba rwica urwaruka rwo ku mutumba murakoze
esenesi yitwa n'ubundi muhutu ku mutumba ku mutumba ni ukuroga igihugu no kukiroga abo bantu ejo bazomarana
reka tubandanye uri makamba akagenda kwica uw'ingozi cyangwa ingozi akagenda kwica uw'imaka ariko ubu ni makamba yica uwo babana uwo basangira umwonga murakoze ibyo bintu bizoca bizohamba mu kuzimu abategeka igihugu cyacu bose biyangare niko biri abategetsi bacu nibo kibazo reka tubandanye ikiganiro tubandaniriza ku mirongo ya telefone dufite deni dusabe uratwumva deni dusabe twamutaye ku murongo wa telefone hariho icyo innocent w'imana yigeze kuvuga yavuze ko ata bumwe buhabazwa muri afurika reka ishimwe yabivuze mu gihe ishimwe yavuze ngo ubukoroni bwahinduye ngo isura gusa hanyuma innocent w'imana aravuga avuga yatanze akarorero nko ku gihugu cya uganda cyatoye peteroli ngo abanyaburaya bakakibuza kuyicukura yavuze na kongo niko namwe mubibona mubona atakwigenga atakwikukira kw'ibihugu byo muri afurika no ku byerekeye amasoko amatungo ibyo bihugu bifite mu butaka
by'ukuri ni ukuri gushimitse kugaragara afurika ikibazo cyayo ni uko itarikukira by'ukuri ibi ibihugu byari byinanase ngo bigerageze byikukiye by'ukuri ni ukuvuga bifata ingingo byonyine ku neza yabyo kuri kazoza k'abana babyo ibyo bihugu barabikonye barabitariye ariko ikosa ikosa rikomeye kandi rizodukurikirana kandi rikorera dukurikirana kandi ritizungamye ni uko ego niko ntibibabaza mu gihe twiyononeye ibihugu byacu tukabibuza gutera imbere tukabyiba tukabyibisha amafaranga y'igihugu tukayiba tukayajyana i buraya tukayabika i buraya akaba aribo bayakoresha n'ayo twibye n'ayo baduhaye n'igipfukamunwa tugaseha tukajyana ukajya wumva umutegetsi ajya arikoreye ku isaa sita amadolari ibihumbi amajana abiri arikoreye arajyanye kubika hehe abo bategetsi benshi benshi bo muri afurika itunga ryabo ry'uruswa bariye hose iyo migambi bayangirije byose akajyana akarunda mu buraya maze ya mafaranga yose uwo muntu atunze kurusha igihugu cyiwe rushyiriyama bivuga ugasanga uyu muntu ariraramiye ni umutegetsi aberewe agira ati ngewe ndindisha agakiza ugasanga nibo bazingamitse igihugu uburundi ibihugu bya afurika ntibiri kuki ntibirafata ijambo rwose iminwe yabyo kandi tutagikuye mu nzira demokarasi ntishoboka iterambere ntirishoboka umutekano ntishoboka nta na kimwe dushobora gukora tutarafata ibintu byacu mu minwe umunyamahanga arashobora kutworoshya ariko ntituvuge ngo niwe yama adufashe amaboko imugongo yego ntibigumubabaza mu gihe wewe uri kuri iki gihugu cyawe agira tawa cyewe ntacyo ko n'ubundi azanira niwe ariko ari iki gihugu cyiwe yishe igihugu cyiwe cyewe nkaronka n'umunyaburayi ntacyo bitwaye
murakoze godfrey fils ndakunda bose uratwumva
yego uhamagaye uri he
muri kongo muri kongo kinshasa ufite ikibazo ubaza cyangwa icyumviro ushikiriza ubishikirize
ikibazo ikibazo kirahari
yego
ikibazo kirahari no muri kongo yacu intambara zibaye nyinshi sinzi igituma make nugora turiruka eh, ima- amanywa nijoro
murakoze
yego yego nta nicyo tujya bishaka ngo mbaze mubaze
Eh, ino mu burasirazuba bwa kongo wenda mbara mbega yewe ni hatari kabisa
murakoze gushikiriza icyiyumviro cyanyu
yego yego ndabashimiye
ok natwe turagushimye
mutumire mwariko muravuga n- n- ngerageje gukoresha umugani mu kirundi ngo ubusenyi bwiwe bamutiza umuhoro mwariko muravuga naho ivyo bihugu vyo hanze byaba bifise uruba- uruhara mu gucanishamwo abanyafrika mu kubabuza mu iterambere mwariko muravuga ko n'abanyafrika bafise urwo ruhara ah, mwumva isigura neza ku bitagenda neza muri afurika
yego cyane cyaba mu gihe wewe uri umugabo ufite imyaka mirongo itandatu warubatse urugo rwawe bararuguhaye so yaragukwereye u- uraronka urugo urubaka ufite imyaka mirongo itandatu abakwe n'abakazana n'abuzukuru na- ndetse n'abuzukuru turi kurabaronka wewe utegerezwa kuba ari wewe nyen'ijambo muri urwo rugo abategetsi ba afurika mu by'ukuri benshi n'abategetsi s'abategetsi nicyo kibazo nyamukuru dufite hari abashyizweho n'abanyamahanga bakazana igihugu bagaterekaho u bakagiterekaho u kikarya kikaba amahanga kiga- maze kigaca giseha kijana kurya kw'ifuku biseha kijana kunyegeza kijana hariya kijana dubayi kijana ibyo byose afurika ubu ifise inzitizi zidashoboka kandi n'iby'ukuri ikibazo utagitoreye imifuka ikiri hagufi ikibazo kirazimba kujya ku gihugu maze ikibazo cy'ubutunzi kigahitana ikibazo cya demokarasi byombi bikaduha kigahitana ikibazo cy'umutekano byose bikavyiba bigatinda bigafatana bimaze gufatana nk'ubu nko muri kongo nko muri kongo imaze imyaka mirongo itandatu mu by'ukuri mu ngorane zititurwa nko muri icyo gihugu umuti bariko bariyumvira ko ari i- i- i- ari- ko ari wo si wo kuko ikibazo cy'ikongo kuva bikukira ku itariki zine ukwezi kw'indwi mirongo itandatu gushika uno munsi ariko turavugana ikibazo nyamukuru barabe birabe bihindukize ntabwo ntabwo ari u rwanda rwabiteye oya narabona narabona muri mirongo itandatu nari muri kaminuza eh, eh, ya- ya- ya rovanium kongo yikukira yatangiye kuyikukira imigambwe narabona narimwo mu banyamugambwe narimwo mu ba- mu bashinze amashyirahamwe yo muri- ishyirahamwe rya- ry'abanyeshuri ineba y'aba- y'abarundi kugira ngo turwane tu- abanyeshuri bave hasi tuve hasi tu- dufashe rwa gasore dufashe abanyafurika dufashe rumumba jewe ndari umurundi nkaba ndi u- u- u- umunywanyi wa mnc rumumba nkaba umunywanyi wa- wa wa rwa gasore mu- mu- muri iyi poromi nkaba umunywanyi wa uneba nje nayirongora rovanium narabona ngene vyagenze ikibazo cy'abanyafurika ni uko bavyegeka ku bandi kandi nibo babigize niba- nibange ejo iyo banga kwica rubumba ejo iyo banga kwica eh, eh, afurika bakayigira mu menshi kandi itaranavuka ejo iyo banga kwica rwagasozi ejo iyo banga kwica abo bose bapfuye nibo babatumwa umutumwa akagenda akica mwene wabo aka- akaza ngo mpemba bantu bangahe bishe abatutsi ibihumbi n'ibihumbarizo mu rwanda agahita agenda kwa patiri ngo mpemba patiri ngo ngo- ngo naba- ngo nabarangije cyane nge- kwa musitanderi akagenda kwa musitanderi ngo mpemba wacu wakoze iki? nabarangije Eh, we uremera umuntu w'umugabo kwica bene wacu ngo wakoze
murakoze nibyo ni- nibyo byatumaze nibyo biriko biramara afurika afurika ikibwa ikakobwa na beneyo n'abitwa ngo ni abategetsi kandi atari abategetsi ari ibitegesi nk'isiha n'ibyo bibi akazirikanwa tumaze imyaka mirongo itandatu abanyamahanga tubareke bagira ibyo tubahaye baca mu nzira twabahaye badusomora kuko turi bisomore bitagira ubwenge bitagira umutima ntitwigisha abana ibyabaye by'ukuri ntitubigisha umwana utagira indero umusukirangantego utagira indero atarezwe ngo azakorere neza igihugu umupolisi ni gutyo bose n'umuganga ni gutyo atandero murakoze totoye bivuga iki umunyafurika ntapfate igihugu cyiwe mu minwe bikenewe agipfire rutarageraho ntacyo tuzongeraho ndabashimiye kuba ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika oyuwa ryarahinduye izina mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri rigahinduka rigahinduka ubumwe bwa afurika afurika yunze ubumwe hari icyo byunguye ku byerekeye imigambi yaryo cyangwa intumbero yaryo
oya bahinduye izina bahinduye izina ariko ntibahinduye iyo migenzo mibi iyo mico mibi y'uko titaho ibihugu byacu akahise kacu itunga ryacu abantu bacu bakubahuka bagafata itunga rya afurika bakarisegera mu mahanga n'abandi barabigira n'ibyo ariko twebwe tubigize tukiri aho turi ntituzovaho heraba yemwe ibintu biriko biraba muri ubu hari umwe yavuze ati iri shyirahamwe rya afurika inyo afurikeni ntacyo ritumariye erega ntacyo ritumariye bivuga iki bivuga ko ata buryo ntishobora kurungika indege zitwara abantu igihumbi gutabara muri kongo umukuru wa afurika ntashobora kuronka amafaranga atunga abo bantu igihumbi iyo barungitse gutabara muri mari nta buryo na bukeya afite ariko afurika ntitunze gusigaye ariko abakuru b'ibihugu bya afurika itunga ryabo ririsetsa mu madorari kandi atari ya marundi y'iwacu afurika ikazera inze kandi itunga ryinshi rivomwa muri afurika murakoze kandi ejo ejo afurika izaba ari ubugaragwa kujya kwa sahara hanyuma tubura iyo tuja abana bacu babura iyo bajya uburundi n'u rwanda maze bimere ukuntu hanyuma kongo itunze kurusha n'ibindi bihugu byinshi ku isi kurusha n'uburusiya kurusha n'ubushinwa dusange ari ubugaragwa murakoze ku mirongo ya telefone dufise feridina niyo yantunze feridina niyo yantunze uratwumva
yego ndabumva uhamagaye uherereye he
ndabahamagaye ndi mu cibitoke ca rugombo ni mu ntara ya cibitoke mu burundi
mu burundi ubise icyiyumviro ikibazo ubaza umutumire unyarutse
ego ndafise icyiyumviro n'ikibazo namubaza itagize guteza nabyumvise kandi yavuze ikintu gikomeye cyane mu by'ukuri ibyo ndiko ndaraba iyi niyo afurikene twebwe mu burundi cyangwa se mu rwanda ndabona cyangwa se afurika yose nta kintu iri kiramara kuko uko iri kirakora biboneka ko umenga biri kirakora mu kuboko kw'abazungu kuko ndakunda gukurikirana cyane n'inama kenshi batumirwamo usanga umenga abanyafurika nk'abakuru b'ibihugu dufite nta jambo bafise kandi biboneka ko ubutunzi bukomeye cyane cyane bwinshi buva muri afurika mbere kenshi uri n'abantu n'amakudeta akunda kuba muri afurika kenshi ukabona kaserwa n'abazungu mbega nagomba ndamubaze nk'iyo bifite akaba nk'amadorivasiyo yarubikwa muri biriya nama zikomakomeye mu by'ukuri bagenda kutumarira iki kuri iki batabaza kandi bo urenga ibintu byinshi bikomeye biva muri afurika mugabo wagira n'ikintu kibaye bya bihugu bya rutura by'abazungu ngo barabifatira ibihano by'iki gihugu icumenga twebwe nta kwiganzura icumenga twebwe muri afurika nta jambo dufite byose tubikesha abazungu nagomba rero mbaze umutumire mu by'ukuri nk'umuhimba ni iki twokora cyangwa se yogenda gute kugira afurika mu by'ukuri niyo yafurikiyene ikomere kugira n'umuperezida abayeho ariko aratwara agatwara akurikije ingufu ziwe akurikije ibwirizwa shingiro ry'icyo gihugu cyiwe adakoreye ku gitsure cy'aba bazungu kandi natwe dufite afurikiyene tuvomeye nk'uko bya bihugu bya geseti cyangwa niyo eropeyeni atawivogera nko mu bikorwa baba bategura ejo hazaza nta muntu abavugiramo mu bwacu bwo gacureba muri afurika iyo duteguye nk'umugambi nk'abakuru b'igihugu ndiko ndavuga ugaca ubona umukuru w'igihugu runaka aranditse iyi ngingo ngo umuperezida avuze ngo si uku n'uku n'uku n'uku
murakoze ndabashimiye
murakoze nanyu mutumire mu mwishure Ferdinand niyo yantunze Halo mutumire Yego cyane Halo eh mu mwishure mu majambo make kugira tubandanye Yego uti none twabikora gute twogira gute ehe nyakugira amahoro yo ijambo no kwishura ni gira fata karorero kuri leta ya Kagame u Rwanda ntatunga kama mu butaka mu nta peteroli nta zahabu ariko u rwanda uno munsi nta gihugu na kimwe muri afurika kirusha u rwanda iterambere nta na kimwe kandi muri mpuzamakungu u rwanda rurakomeye eheraba eheraba ubu u rwanda nirwo rurongoye ishyirahamwe rya commonwealth ni ibihugu by'ibihangange by'ibikota ubwongereza burimwo kanada irimwo australia irimwo nouvelle zelande irimwo indiya irimwo pakistan irimwo birongowe na perezida kagame commonwealth naba ishyirahamwe ry'ibihugu bivuga igifaransa ni umupfasoni mushiki wabo arirongoye ngaho rero yaba ingene mu nzego z'igihugu ari abakenyezi bariko barateza imbere icyo gihugu bagira bati twebwe ntitwosubira kwibarukira agafuni agafuni ko mu gitondo ko ku mugoroba oya dutegerezwa kwiyamiriza ibintu jewe nabonye ibihugu byo muri aziya bitera imbere kuva muri mirongo itandatu hari abandi ku rugero rwacu ariko bari imbere yacu kure n'iyo kubera iki ibihugu byabo byabikosoye bikura mu bujama byonyine umuderi twakurikiza ni uwa w'u rwanda ni uwa singapuru ni uw'ibihugu byo muri aziya byari ku rugero rwacu muri mirongo itandatu byabigize gute byagerageje ko ibihugu byabo byonyine byo kwifata mu minwe y'ibyerekeye iterambere mu minwe yabo y'abenegihugu igihugu kigatwagwa neza ku neza y'abenegihugu n'abantu bagororwa ibyo bibaye turatera imbere abantu ntabashoboye dufise frank ku murongo wa telefone batwumva frank
ndabumva
mufise ikibazo icyumviro mushikiriza mukibaze
nagomba kubaza cyane cyane ni kubera ko batubwira ko hari niyo afurikene mugabo abenegihugu ugasanga bariko baratoteza iyo bari muri afurika kandi ari wabo jembo nabwo ko yifuta bagatangura bushasha tukagira umuperezida umwe tukatwarirwa mu nama nshingamateka umwe n'abashikiranganji bamwe pana aho umuntu ashobora kuva mu gihugu kinyi akaja mu kindi ugasanga ariko arapfungwa azira ubusa kandi ari muri afurika iwabo none iyo niyo afurika europeyeni umuntu ava mu bubirigi akaja mu bufaransa ntihagire inkomanzi haba kubera iki muri afurika none ashobora gupfungwa none iyo wumva ari niyo afurikeni canke inzira yo kurya amafaranga y'abaperezida gusa baza barahurira mu manama birira amahera nta bindi mbona murakoze ndabashimiye ku cyumviro cyanyu
yego n'ikibazo ndabashimiye icyo cyumviro cya frank n'ikibazo avuzemwo bivuga ku iki muri make nibyo ni ukuri gushimitse ikibazo cyo muri afurika ukubona abanyafurika yemwe bitabatera ikinya ukubona umukenyezi w'umunyafurikakazi ahetse umwana yita muri mediterane akitamo ahetse umwana ahunga ahunga intwaro yo muri afurika ahunga ubukene bwo muri afurika agerageza yagera mu kiyaga ukumva ngo wa mubyeyi yari ahetse ikibondo ngo bose bahoneye muri mediterane abanyafurika icyo kibatera ikinya ntibabone ko ari umuvumo kuri bo ku banyafurika aho rero muri ibyo bihugu bahunga abo baperezida bafise ibitagenda byose barigaruriye bari kumwe n'abanyamahanga abanyamahanga nibo mu by'ukuri abo baperezida nicyo bita mu kirundi abakomacoto umukomacoto aracanira aracana icoto agicanira sebuja agasigara arota nawe akajya hariya mu mbari arindiriye ko aza gusubira kwegemeza ku cyoto cya shebuja abanyafurika benshi nuko ntibaterwa isoni ntibaterwa ikinya n'abo bana bacu abakenyezi bahetse abana bita mu kuzimu bahunga abanyafurika abanyafurika baramaze abanyafurika u rwanda rwarahonnye kubera abanyafurika bica abanyafurika uburundi buri ko burahona kubera icyo afurika iri kurahona abana bayo bari ko barahunga ushoboye guhunga wese akagenda niyo yo kwita mu mwenyo w'ingwe ibyo ni afurika ikibazo kiri iwacu twikosora iri shyirahamwe rya afurika yego niko ku mpapuro ririho ariko mu ngiro riragoyagoye twinge ishyirahamwe ry'ukuri ryifashe neza rirondera ineza y'abanyafurika gira amahoro n'inshuti murakoze turacyasigaranye akanya gato nagomba ibintu byose twabivuze mwabishikirije mwatanze isura kuri afurika uko ibintu mubibona hari icyo mubona izo nzego zashyizweho cyoba gifite gitanga akizere gitanga icyizere na gato kugwaruka ariko rukura ubu n'uruza kwaruka mu minsi iri imbere muri make hasigaye nk'umunota n'inusu ni ukuri yewe ndiyumvira ko dutegeye ikintu cyane dutegerezwa guhindura guhindura imbere y'ibyerekeye iterambere ibyerekeye ibyacu basahura imbere ya byose ikintu kibi kurusha ibindi ni uko urwaruka rwacu rutari mu nzira yo kwiga akahise ka afurika ibiriko ibyabaye ku bukoroni ibyabaye nyuma y'ubukoroni bituma itunga rya afurika riseherwa mu mahanga tugasigara twirurase ibyo ntibiriko biyigishwa tutigishije umwana w'umunyafurika akiri ku ibere umunsi avuka tukamwigisha tukamugurura amaso n'ubwenge n'umutima indero n'inyigisho inyigisho n'indero itabaye tutabihinduye ntacyo turi ko turakora ibindi byose no gusesagura byongera nti nta muntu wifuza ko afurika itera imbere baza ureke n'ibyo byawe ishyirahamwe rya afurika uteze imbere indero iwawe mu rugo mu gihugu mu kirere ibyo bitabaye atandero ikwiye ikwije ibyangombwa ngirakamaro ariko atari ingero ijyanisha atari ingero izana akazi indero bituma umunyafurika yumva ko akeneye uwundi munyafurika uwo ari we wese ngo bubake igihugu kanaka hanyuma afurika hanyuma isi yose afurika irafite ibyangombwa abana ntibagiye kuba benshi abasore niko bagiye kuba benshi murakoze murakoze cyane murakagira amahoro murakagira umugisha murakoze cyane ndabashimiye cyane yari umutumire zenoni cyahinzi muhinga mpanuzajambo ku bibazo byerekeye politike n'iterambere twari ko turavuga ku munsi wahariwe afurika wahimbajwe ejo kuwa kane imyaka mirongo itandatu irangiye hashyizweho ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ibyaranguwe n'ibitashoboye kurangurwa n'ibyokorwa ndashimiye rero umutumire ndashimiye namwe mwese mwashoboye guhamagara mukabaza ibibazo mugashikiriza ibyiyumviro namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro cy'uno munsi nkaba ndabifurije ibihe byiza ndabatumira no kubandanya mutwumviriza kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika mukurindira mugira ibihe byiza